isate basumba wari uyoboye kino
iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine igihe ingabo z'inkotanyi zari zimaze gufata ibice bya kicukiro mu burasirazuba bw'umujyi wa kigali abari bahatuye barahunze berekeza rwagati muri kigali abavandimwe babiri bageze kuri kiliziya ya sainte famille umwe ahungira muri iyo kiliziya undi arakomeza agana mu majyepfo y'u rwanda yitwa celestine matembera nyuma y'imyaka hafi hafi makumyabiri n'icyenda umuvandimwe we faustin ndayishimiye aramushaka atuye mu karere ka kayonza mu murenge wa mukarange akagari ka kayonza umudugudu wa kabuga ndarangisha umuvandimwe wanjye wita matembera felike twaburanye mu mirongo icyenda na kane
yego ariko nkaba nkeka ko yaba ari bukavu kuko hari mushiki we twakurikiranaga twabonanye mu mirongo icyenda na gatanu ambwira ko ashobora kuba ari bukavu nkeka ko n'ubu yaba akiriho ashobora kuba akiri bukavu
none se mbwira ndayishimiye matembera celestin umuvandimwe wawe mupfana iki nyirizina mu buvindimwe cyangwa ni umuvandimwe wanjye kwa data wacu akaba umuhungu wajya wowe akavuga n'uwo bitaga kabiri na fitina nabo barapfuye ubwo amasasu y'abasirikare n'inkotanyi yari atangiye kuvuga muri kicukiro nibyo twese twatangiye guhunga mperuka kumubona bwa nyuma tuzamuka senti famiye mwagiranye muri senti famiye
niwe twatandukaniye kuko bo bahise bakomeza berekeza iya gitarama twebwe dukatira senti famiye mwebwe mwakatiye senti famiye mugumayo icyo gihe niba wibuka hari mu kuhe kwezi hari mu kwa kane inkotanyi z'igifata zifata kicukiro wowe uguma kuri senti famiye hanyuma matembera we arakomeza agana igitarama bo bakomeza igitarama barakomeza bagera no muri n'icyangugu bambuka bajya bukavu ninde wakubwiye ko ari bukavu ku buryo n'ubu waba utekereza ko ariho akiri hari umushiki we bita fitina bitaga fitina yego yari yatashye igikondo yego aza kwitaba imana noneho navuye ku ishuri yapfuye ndi muri vakansi nicaye mu rugo numva itangazo kuri radiyo ibimenyesha ko umushiki we yapfuye ko bazaza gushyingura bamenyesha amatembera ateretse muri bukavu yego kuko amazina rero yose yari amwe uwo pitina na matembera yose ari bamwe amazina yari amwe bari bayahuje kandi n'aho uwo pitina yari atuye bari bahahuje ari we bita muganiniye nta wundi bashobora kuba ari uwo matembera ubwo hari mu wuhe mwaka yatuye muri bibiri na gatatu bibiri na gatatu kuva icyo gihe nta yandi makuru wongeye kumenya aguhamiriza koko ko yaba ari bukavu cyangwa se yaragiye ahandi ari amakuru y'uwo muramu we ntabwo nongeye kuyamenya ari n'amakuru ya teresite ntabwo nigeze nongeye kuyamenya none ndayishimiye mbwira hari ikintu wumva gishobora kuba cyarabujije celestine matembera kugaruka mu rwanda yaba se akeka ko nta muntu agifite mu rwanda yaba se yaragezeyo agashaka ku buryo afite urugo akavuga ati urugo rwanjye ruri hano muri congo cyangwa se yaba yari asanzwe ahafite umuryango yagiye ahasanga n'iki wumva gishobora kuba cyaramubujije gutaha mu rwanda yari afite umuryango yagiye ahasanga kuko hari babanye na se nkeka ko rero yaragiye agahita aturayo agashakirayo kuko niba bisigaye ari nawe yasigaye ari ubarera n'abana ba mushiki ba bashiki bakaba ko ari bo basigaye barera wenda kuzaza kubarera mu rwanda bizamugora akigumira ubukanga birumvikana waba utekereza agace cyangwa se uzi agace k'umujyi wa bukavu abo bene wabo bari batuyemo
bitewe n'ikibazo na cya sitoke bituma hari ibintu
wagiye wibagirwa birumvikana nagira ngo kandi ngushimire ubutwari ufite bwo kuba nubwo bwose ufite ubwo burwayi ariko ukavuga uti ndagushaka ndagutegereza nongere nkwiseguyeho kugira ngo tuganire abumva ijwi rya amerika bumve yuko umuntu wese tumuha agaciro ke nawe rero ndagushima ubutwari ndagushima ubutwari bwo kubana n'ubu ugishaka kumenya amakuru y'amatembera celestine mukuru wawe umuvandimwe wawe wo kwa sobanyu ushobora kuba ari bukavu abantu bumva ijwi rya amerika i bukavu aho ariho hose ntangiye kuvuga kadutu niyo nzi cyane ariko hari na za nyawera nayo ni kati ya bukavu imwe iri aho ngaho ho yaba ari hose aho mwamwumvira mukamumenya mwatubwira kugira ngo tumuhuze n'umuvandimwe we faustin ndayishimiye umushaka none faustin niba matembera akumva muri kano kanya hashize imyaka makumyabiri n'umunani igiye kuba makumyabiri n'icyenda mu mezi abiri makumyabiri n'icyenda izaba yuzuye mutandukanye mu kwezi kwa kane mirongo icyenda na kane mugeze kuri senti famiye wowe usigara muri senti famiye warakomeza igihe kibaye kirekire niba kumva muri kano kanya rwose fata umunota umubwira icyo ushaka kumubwira icyo kuri ku mutima umuvandimwe wanjye ndagukumbuye kandi nibuka ibihe byinshi twajyaga tugirana n'udukino twajyaga dukina tw'abana wambwiye ko tugira santire hazi cyane ijyaga ducunga kuri bya bigare by'abana bita ibitogatogo yego muri uriya muhanda wo kwa mukongo ndaharuzi ujyaga tuzamukana kuri ibyo bitogotogo tukamanuka muri uwo muhanda adukinisha aducunga turi abana batoya yego ibyo rero ntabwo nyabyibagirwa bituma mwibuka bigatuma mukumbura ndahamya yuko akumva kandi ahamya nkomeje yuko tuzamushaka tubifashijwemo n'imana tuzamubona faustin ukomere ube hafi nzongera kuguhamagara nkubwira amakuru meza nakuboneye umuvandimwe wawe umpe igihe usenge utegereze wizeye ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi umugabo yahunganye umwana w'umukobwa w'imyaka ibiri agenda amutwaye ku bitugu bageze muri kongo yahoze yitwa zayire ahantu hari amazi magari amasasu avuza ubuhuha ababyeyi bavuze yabahanda wa mugabo ashobewe afata umwana amufubika ikigoma aragenda ati kubw'amahirwe iki gise kiramwanzi kizarokoka uwo mwana yitwa sipesiyoza uwimana amazina yahawe n'ababikira bareraga abana bagaruwe mu rwanda ntibabone umuryango izina rye nyakuri ni ingabire ari mu karere ka nyaruguru umurenge wa nyagisozi akagari ka nyagisozi umudugudu wa nyamiyaga navutse igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe cyangwa na kabiri kuko mfite imyaka mirongo itatu n'umwe nyine duhunga jenoside baduhunga ibyo nibuka nibuka ko twahunganye na papa akajya agenda ntwaye ku rutugu twaciye n'ahantu henshi ni ahantu hari amazi menshi ubwo ngubwo rero turagenda aho yansize ntago mpazi ariko bahadukuye n'imodoka batugarura mu rwanda ubwo rero bamaze kutugarura mu rwanda abantu ntago bari bwajye mu ngo zabo twacaga nyine ku bantu ubundi bakadukura mu modoka bakaduhagarika abenshi bagiye babona imiryango yabo twebwe rero twabuze imiryango nyine batujyana mu bigo icyo kigo cyari i butare komine ya ngoma perefegitura ya butare none ugeze mu kigo aho ngaho mu kigo cy'imfubyi i butare abari bakuzanye hari agapapuro bahaye ikigo kikwakiriye hari izina babahaye bati umwana yitwa kanaka hari akantu wari wambaye mu ijosi se kerekana uwo uri we hari akantu se wari wambaye ku kuboko hari ikintu wibuka cyatumaga ukubonye yamenya aho ukomoka n'aho uvuye
si ibyo wenda yamenyeye nko ku twotso nari mfite numva nta kindi yabasha kumenyera tugeze mu kigo batwise andi mazina kubera nyine abamatwa cyari icy'abamatera batwita andi mazina nyine kugira ngo bajye babasha kudukontorora kumenya uko batugaburira na benshi batwara batwise amazina kuko twari batoya birumvikana wari muto cyane naho misecyurarwanda ka wa munyarwanda kubona unanibuka ko bakwitaga ingabire cyangwa se ingabire noneho uri hano mu kiganiro agasaro kaburaga tugerageze gusubira inyuma kera ukirakana gatoya ugikina papa wawe agenda aguteruye noneho unyibwirire ubu noneho nta mumasera uhari unyibwirire yewe umbwire utuntu twose waba wibuka twose twose twose papa wawe wagendaga agutwaye ku rutugu ntabwo wibuka ukuntu yitwaga ntabwo mwibuka ntabwo nibuka izina rye ntabwo mwibuka ntabwo ugeze mwumva ahamagara mama wawe na mama wawe nta zina rye uzi oya nawe ntawe gusa nakundaga ngiye kubona papa ntabwo mbizi nimba mama nari nanamufite gusa papa niwe nabonaga ukunda kunyitaho papa niwe wakwitagaho cyane nta bandi bana babaga mu rugo aho wari uri baguteruraga nta bakuru bawe wari ufite
bari bahari basaza banjye babiri
amazina yabo se waba uyibuka
ntabwo nyibuka
ubu se ikintu wibuka ni irihe zina wibuka ry'umuntu waba afitanye isano nawe cyangwa n'umuryango wawe gerageza kwibuka wibuke izina ryibuze ry'umwe muri bakuru bawe
amazina rero nabashije kwibuka ariko ntabwo nzi nimba ari musaza wanjye nimba ari papa ntabwo mbyibuka ariko amazina atatu ndumva nyibuka yego ayo ngayo niyo nshaka harimo nyangezi yego harimo na damascene yego harimo na nikuze nyangezi damascene na nikuze aya mazina wumvaga bayahamagara nka nyangezi iri zina uryibukira kuki
nayo mazina nagomeje nyibuka kuva nkiri mutoya nkumva nyinanjemo gutyo gusa nkumva nayo mazina ndayibuka nyangezi ashobora kuba ari musaza wawe damascene ari irindi zina rye cyangwa se damascene ari undi musaza wawe naho nikuze nawe akaba ari mukuru wawe ariko nta mumama wigeze ubona mu rugo wahabonaga abandi bana ukabona na papa wawe ariko nta nta mumama wahabonye
nta mama nakundaga kubona ntawe nabonaga nta mumama wabonye wakonteje waguhaga ibere wagusimbagije wakogeje akagusiga akakuryamisha ntawe wabonye ntawe nabonye nyine nari nkiri mutoya ntawe nabonye iyo wajyaga kuryama iyo wajyaga kuryama ntawakuririmbiraga uduhozo ngo agusinzirize
nabonaga ni papa nyine nk'iyo yavaga ku kazi nirukaga we namusanga ariko ndumva nta mama nigiraga mbona aho mwari mutuye wirukaga usanga papa wavuye ku kazi mwari mutuye hafi y'umuhanda mwari mutuye mu rusisiro mwari mutuye ahantu hirengeye mwari mutuye ahantu hameze gute
nabonaga ari nko ku muhanda kuko yarazaga nkabona ageze mu rugo yego
nibyo nibuka byonyine
uvuze nti damascene damascene iryo zina nkarihamagara ubwa gatatu nti damascene wakumva ari nka papa wawe cyangwa se musaza wawe
wenda nyine wasanga ari musaza wanjye ntabwo mbizi nyangezi nyangezi iryo zina wumva warihande nariha nka musaza wanjye kuko ndumva ari ryo ryakomeje rinzamo nikuze nikuze Mm, iryo zina ryo urumva warihande
nariha nka mama kuko ninjye mukobwa iwacu nari njye njyenyine specioza uwimana urakoze cyane kumfasha kugufasha ah, kwibuka ndasaba cyane ngo nitugira imana tuzasange mama wawe yitwa koko nikuze papa wawe akaba yitwa nyangezi ukaba ufite umuvandimwe ushobora kuba yitwa damascene nibutse abumva ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro kaburaga ko wavutse muri mirongo cyenda na kabiri ugereranije ugahungira muri kongo uri uruhinja papa wawe agutwaye ku rutugu wagera hafi y'amazi magari akagusigaho agakomeza ukagenda akaba ari naho bakuvanye bakugarura mu rwanda bakakurira mu kigo cy'imfubyi cy'abamasera cyari i butare waba yumva uwo mwana ari uwe mwana w'umukobwa witwaga nyangezi ufite utwotso ku maso uwo nguwo yaba ari uwawe wanyura hano mu kiganiro agasaro kaburaga tukabahuza uwimana specioza rero nawe ndagushimiye cyane kuba wizera ijwi ry'amerika kiganiro agasaro kaburaga ngaho ugira amahoro yego murakoze cyane
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero muzakabona mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri isanga hashize umwaka umubyeyi w'abana babiri avuye mu rwanda ajyana abana be babiri asiga se wabo mu gihugu ageze igoma muri kongo umwe yitaba imana igihe cyo kumushyingura kigeze aranyerera aragenda nyirakuru w'uwo mwana wasigaye witwa shengero gashugi enzo aramushaka yitwa leonia mukanyamibwa atuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa nyamirambo akagari ka kivugiza umudugudu wa rugero bisanzwe mu kiganiro no gushakisha ko nabona umwana w'umwana wanjye wajyanywe n'umukazana urashakisha umwana w'umwana wawe wajyanywe n'umukazana yamujyanye ryari yamujyanye he yamujyanye mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize ubwo ni muri bibiri na kabiri mu kwezi kwa kabiri amujyana amujyana he ntabwo nzi aho yamujyanye yabajyanye bari abana babiri bageze muri kongo umwe arapfa babimenye ariko baduhamagaye batubwira ko umwana yapfuye hanyuma tugenda muri kongo tugiye gushaka uwo murambo w'umwana twaje kuwubona turawutahana turawushyingura i rwanda ariko uwo mwana wundi yatorokanye na nyina yakomezanye na nyina igihe bataye umurambo kuri goma uwa kabiri umubyeyi atumuramba aragenda arawusiga asiga umwana we yego akomezanya n'undi yego atamupfunye Yego.
atamushyinguye oya twe twagiye kumushaka igoma tuza kumushyingura i rwanda iwabo none se ababatabaje bababwira ko uwo mwana Ni umu- yitabye ni imana umuganga wo kuri goma Mm.
yego ni umuganga wo kuri goma aho umu- aho bajyanye umu- umu- bajyanye umurambo w'umwana amaze yam- yapfuye ku buryo mwahavuye umukazana wawe utamukubise iryera ntabwo ntiwamurabutswe Ah, njyewe ngiye nta pasiporo nari mfite nagumye nagumye i rubavu yego ese w'umwana niwe wambutse na babyara be babiri Mm.
baramubonye bacisha make bamubwira kugira ngo barebe ko twumvaga ko nawe yagize shoke ko tutari tuzi n'uko yambutse ariko mw'ako kanya bakibonana yagize atya aranyerera n'uwo mwana amufashe akaboko avuga ngo aravuga ngo amujyanye kuri tuwarete agenda atyo ntiyagaruka Mm.
none se mubyeyi ndagira ngo umbwire kugira ngo umubyeyi apfushe umwana ntamushyingure kugira ngo atabaze bamutabara ariko ntagire ikiriyo nta ntahe icyubahiro icyo kibondo cye ahubwo akanyerera akagenda agasiga abandi bari mu kiriyo uwo mubyeyi wo mu kazana wawe ni iki utekereza cyamuteye kunyerera bene ako kageni icyo gihe ntacyo natekerezaga ariko nyuma twaje kumenya nyuma twaranashyinguye twaje kumenya ko ngo yari yaribye amafaranga menshi tugatekereza ko yari ahunze kubera yari azi icyaha yakoze none se ajya kuva mu rwanda yagiye nka wa wundi yagiye adasezeye ntabwo yababwiye ko agiye umva yari yara- yari- yari- yari yaratandukanye n'u- n'umugabo gusa umugabo yish- yirokipa n'abana ariko abana bari ku- ku mugore so agenda rero ntabyo ya- ntabwo nyine yagiye nk'uko agiye ntabwo ya- twamenye ko yagiye twabimenya ari uko umwana yapfuye duhamagawe n'umuntu wo muri kongo
umubyeyi mu kinyarwanda abakazana ngo batinya kuvuga amazina ya ba nyirabukwe ariko sinzi niba wowe utabyemerewe u- uwo mukazana wawe yitwa nde yitwa agnese musabye mariya
Agnes musabye mariya yavuye mu rwanda afite abana babiri Am, nyakwigendera imana imuha ibihuko ridashira yari afite imyaka ingahe yitwaga nde umutoya witabye imana yego
uwitabye imana yitwaga intwari Chris iva naho uwo yajyanye yitwa shengero gashugi enzo unyemerere ngo usubize inyuma gato ah, uwo Yego.
uwo mubyeyi uwo mukazana wawe wavuye mu rwanda wa mu kanya wambwiye uti yibye amafaranga menshi Em, twabimenye nyuma yego
Mm.
yakoraga he kugira ngo tumenye aho yakoraga iyo dushakisha dushaka kumenya umuntu wese njyewe bambwi- bambwiye ko bambwiye ko yakoreraga umushinwa Mhm.
ariko akazi yaragasabiwe n'umunyarwanda ngo witwa janvier yego ayo na- niyo makuru twamenye nyuma Mm.
akaba amafaranga yatwaye ari ari umwana- uwo mushinwa
yego
none se hari icyo mwaba muzi niba ubutegetsi bw'u rwanda ubugenzacyaha bw'u rwanda eh, bumushakisha ku buryo byaba ari byo byatumye ahunga
oya ya- yagiye ntacyo ubutegetsi buramenya Hmm.
kuko mm, yagiye kuko yari azi ko amaze guf- kubona amafaranga kandi yari azi ko amafaranga yafashe ataraye Hmm.
rero agenda ntabwo ubutegetsi bwari bubizi ariko nyuma yaragiye n'ubutegetsi bwa- bwabimenye
none se bwabimenye bumushakishije cyangwa se bwabimenye mububwiye ko mumushaka kubera ko mwabuze umwana twebwe twebwe twebwe tujya mu mu- mu butegetsi Mhm.
twasabaga dabo twabanje kujya mu butegetsi dusaba ngo budufashe Mm, kugira ngo tubone wa murambo w'umwana witabye imana yego kuko yari mu gihugu cy'ahandi tutazi n'uko yahagiye Mm, ntabwo twari kujya gushakisha ubutegetsi butabizi mhm.
So, twabanje kubibwira ubutegetsi twabibwiye ribu twabibwiye minasete twabibwiye na ambasade ya kongo hama ubwo twumva ko twagiye muri ribu dusaba ngo badufashe kubona umurambo Mm, umurambo twarawubonye twasubiye noneho muri rib kubabwira ko n'umurambo twawubonye twanawushyinguye mu cyubahiro gikwiriye mhm.
ariko dufite ikibazo cy'uriya mwana wajyanye na nyina Mm.
ko kandi twamenye ko nyina yagiye yaribye tuvuga tuti uwo mwana nta sekirite afite yari kumwe n'umuntu wihishahisha kuko ashakishwa uretse kuba ashobora kuba adafite umutekano uhagije nk'uko bivuga kubera ko nyina yaba agenda arara rubunda batinya ko eh, yafatwa kubera gushakishwa gutyo ariko wambwiraga ko yatwaye amafaranga atubutse ayo mafaranga nayo ashobora gutuma abaho neza eh, akaramba ariko dusubire gatoya muri jayire muri kongo kubera ahungiye muri kongo yahashakaga inzira reka tubifate gutyo ariko se nta bantu bene wabo yari afite muri kongo ntabo nzi nkeka ko nta n'abo yari afite kuko atigeze agera muri kongo mu buzima bwe bundi gusa bwa mbere nkeka ko yari ahanyuze kugira ngo ashakishe kuko muri kongo ari kongo nyine ashakisha uko yabona wenda impapuro zimujyana ahandi nibyo nkeka ariko ariko nzi ko nta bene wabo agira muri kongo umukazana wawe anyeshe yaramaranye imyaka ingahe n'umuhungu wawe bamaranye mu- mu mibanire yabo bamaranye imyaka nk'ine hanyuma yagiye bamaze indi myaka itatu batakibana umubyeyi rero u- uko ikibazo kimeze birumvikana harimo ibice bibiri hari hari icyo gice cya cy'ubugenzacyaha bwivanze muri dosiye nicyo ntarinzi aho ngaho ho simpagera ah, kubera ko iyo dosiye yageze mu bu- mu- mu bucamanza ntabwo nshobora kuyifata ariko kubera ko wambwiye ko uwo mwana yagiye kandi ukaba uri umubyeyi umushaka birumvikana yuko uwamenya aho eh, anyeshi mu sabye mariya aherereye ya- yadufasha ndetse nawe yakumva eh, ijwi rya amerika muri kino kiganiro agasaro kaburaga akaba yatubwira bucece ko umwana ameze tukavugana tukabaha amakuru eh, ntabwo twebwe dutanga amakuru muri ribe ntabwo ari akazi kacu ndamwizeza yuko eh, nta cyamubuza kugira ngo tumuhuze eh, nawe tumuhuze na se w'umwana kugira ngo baganire mu muhumurize eh, ibya leta n'iby'ubugenzacyaha Ah, ibyo ntiyabikora Mm, kuko kuko kuba ba- wenda baratanye eh, mhm, hajemo kutamwiyumvamo reka mvuge ntyo yego bityo akaba ataranifuzaga ko n'abana ise abareba cyangwa nanjye mbareba gusa kuba bari mu rwanda twagiraga ubwo tumenya amakuru yabo kuba na se yarabigisha yarabarihiraga amashuri yabazaga no ku ishuri niba abana ba- biga bameze bate twari twumvaga ibyo bihagije dutegereje ko wenda imyaka nigera azajya gusubira mu rukiko kugira ngo asabe abana nawe abahabwe n'urukiko Mm, marerezi masi ko byagenze Mm. so kumuvuga rero ngo kumu- muna- munamuvugishije ngo mukamubwira ko ise ashaka kuvugisha umwana cyangwa nyirakuru amushaka ahubwo byaba noneho n'intandaro yo kutanabavugisha ubwo ni bwo buryo bwonyine Mm.
bwadushobokeraga eh, bw'ineza so wenda icyo mwa- icyo mwashobora mm, yego nuko wenda mumenye n'aho ari mumenye n'uko wenda ariho Mhm.
nibura byaba bi- bi- bi- bi- bimpaye bi- binsuraje yego kuko kugeza n'ubu ku muntu wanyuze muri kongo eh, Mm, nta nubwo nzi niba banakiriho mm,
sinzi niba umwana akiriho kuko kongo ni kongo yego nibura mpfuye no kumenya ngo arahari ariho navuga nti hubwe nabyo imana ishimwe icyo nigishoboka tuzakigukorera mubyeyi nitumenya amakuru ye ndetse nayo n'ay'uwo muzukuru wawe akuraje ishinga wa mugani wavanywe wacu babarundi eh, shengero gashugiye nzo tuzajya kugezaho tuzakubwira amakuru ariko ntacyo tuzarenzaho nta burenganzira na buke ijwi ry'amerika rifite bwo kwivanga mu kibazo cy'ubucamanza ariko twivanga mu kibazo cy'ubumuntu icyo ngicyo cyo tuzagikora amakuru tuzabona tuzayakugezaho bucece eh, nidusanga ameze neza tuzakubwira ko ariho nicyo nawe ushaka muzaba mukoze yego nagira ngo ngushimire Murakoze.
rwose kuba wafashe umwanya ngushimire ko wafashe eh, umwanya ukaza hano muri kino kiganiro agasaro kaburaga tukaganira kandi ndizera yuko tuzagufasha yuko icyifuzo cyawe kizabona igisubizo urakoze mubyeyi murakoze namwe
agasaro ka buraga
turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi mu nkambi ya kisese mu cyahoze cyitwa zayire abantu bari bayirimo bayisohotsemo bahunga kubera ko yari imaze guterwa nk'uko tubibwirwa n'umwe mu bari bayirimo marita niyitegeka yari afite abana babiri amaze gupfusha umugabo umwe muri abo bana yamuburiye aho amaze imyaka makumyabiri n'itanu umutima udatuza ari mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda akarere ka ruhango mu murenge wa mbuye mu karere ka mwendo umudugudu wa mataba ikinzanye ni ikibazo mfite cy'uko nabuze umwana mu gihe cya jenoside namuburiye ahantu mu cyahoze ari zayire muri mirongo cyenda na karindwi niho namubuze wamuburiye amagana he namuburiye ahantu bita gisese mu nkambi ya gisese uwo mwana yitwa nde uwo mwana yitwa nyirahabineza chantal byagenze gute kugira ngo mutandukane batandukanye nyine musize ahantu ngiye kuzana musaza we nawe nubwo atakiriho noneho rero ubwo nsubiye aho musize ndagenda ndamubura bigenda uko nguko Y- yari afite imyaka ingahe yari afite imyaka ni- n'itandatu nta bantu mwari kumwe bakubwiye ko bamurabutswe wari wenyine wari kumwe n'abandi nari ndi kumwe n'abandi abo musiganye nabo ngarutse bose nsanga bagiye nta n'umwe nabonye Hmm.
ariko uwo nari namusigiye byaje gutinda aza kumbwira ngo yamusize aho ngaho ubwo yenda niba yaramusize umwana akarerwa nawe akigendera simbizi ubwo twaherukanye ubwo ntabwo nongeye kumenya amakuru Eh, none uwo nguwo wakubwiye yuko bajyanye hanyuma akaza kumusiga nawe mwaratahukanye ari aho ngaho mu rwanda uwo nguwo yari yaratashye mu rwanda ariko nawe ntakiriho yarapfuye Oh, komera Eh, none nyirahabineza chantal ni umwe mu bana wari ufite undi wari ufite umbwiye yuko yitabye imana ubu nta wundi mwana ufite
ntawe mfite rwose niyo mpamvu mbisura ngo mumfashe ngo ndebe ko nazamubona nanjye nkagira icyo nicyo yego nta bene se wabo yari afite nta babyara be yari afite bashobora kuba ba- baragendanye muri iyo nzira ndende bakaba bagenda bari kumwe ntabo kuko twari dutuye mu karere ka bugesera ubwo rero iyo iwabo wase hari ku kibuye nawe ntakiriho ubwo nanjye na- nyine nari uwo mu karere ka nyanza uretse ko ubu twimukiye muri ruhango ubwo rero nta muntu nakubwira rwose navuga ngo mwene wabo uyu nguyu ntawe Eh, ongera unyibutse iyo nkambi byagenze gute kugira ngo muri icyo gitondo iyo nkambi muyivemo iyo nkambi nyine byari byabaye nabi hajemo ibintu bye- by'amasasu barimo baturasa umuntu agenda yirukanka nicyo cyatumye mubura Hmm.
twatandukanijwe n'amasaha kubera ko papa we atari akiriho nyine n'igihe wari basigaranye bombi bose warabifashaga kandi uri wenyine Iyi niko bimeze birumvikana hanyuma utashye ugarutse mu rwanda ah, uri mu nzira ugaruka hari uwo wigeze wifashisha ndashaka kuvuga nk'iriya miryango eh, ya za croix rouge kugira ngo babwire uti umwana wanjye musize nyuma nyabuneka muzamfashe hari umuntu hari abo witabaje kugira ngo bagufashe nkigera mu rwanda nagiye kuri kuruwa ruje Mhm.
ariko nta gisubizo nigeze mbona bagusabye amazina ubwo nimba wari ufite n'agafoto urakabaha eh, ariko ntacyo bakumariye niko umbwiye oya nta gisubizo nigeze mbona n'ifoto barayinsabye ariko nta gisubizo nabonye none kuba udafite kibwa nsabimana alex ukaba utanafite na nyirahabineza chantal nk'umubyeyi ndetse ukaba utanafite na se ubabyara ah, usigaye uri nyakamwe birumvikana ariko se nk'umubyeyi umeze ute wumva umeze ute iyo ubyutse mu gitondo ukajya mu murima ukajya guhinga uratera ukabona biramera urakubita ukabona isuka irinjira wumva umeze ute urabyumva nawe ni imibabaro gusa uretse kubyakira umuntu agatuza nyine ni imibabaro Mm. byanshimishije kukwakira hano mu kiganiro agasaro kaburaga nicyo tubereho kugira ngo tubunze nicyo tubereho kugira ngo tuganire tu bafashe gushakisha abo banyu mwabuze mu bihe byari bikomeye niba Chantal nyirahabineza akiriho akaba kumva muri kano kanya ndasaba cyane kugira ngo abe akiriho aramutse akumvise yaba ari muri congo cyangwa se mu kindi gihugu ijwi rya amerika rigera kure aramutse akumva muri kano kanya mubyeyi marita nitegeka wamubwira iki fata rwose igihe wifuza umubwira amakuru umubwira urukundo umubwira icyo wifuza kumubwira icyo nifuza rwose abaye anyumva cyangwa hakaba hari umuntu waba umuzi akaba yarabashije kuba yamubona rwose abaye akiriho akaba anyumva icyo namusaba kandi nifuza asaba imana ni uko yataha akaza mu rwanda akambaririzaho ndi ndi nyina yenda uba ahari azi yuko atanakigira n'umubyeyi n'umwe ariko ndiho rwose imana ingiriye neza kandi namwe ikabayobora ikabafasha nk'uko yabahaye izi mbaraga igakomeza ikanazibongerera maze tukagira gutya tukabonana narushaho gushima izina ry'imana kandi namwe nkabashira imana ikangirira neza rwose mukanshakashakira mugakora hirya mugakora hino muyobowe n'uwiteka wo mu ijuru ndamutse mbonye icyo gisubizo rwose narushaho gushima mva amarira yose uwiteka yaba yamanaguye mugenzi imbere none ikabambera umugisha rwose mukamfasha mukandebera aho ntareba uwiteka wo mu ijoro agahabwa icyubahiro baramutse mbonye igisubizo rwose imana ikazabibahera umugisha w'iteka ryose nicyo nabasabira kandi nanjye nisabira urakoze cyane marita nitegeka ndahamya yuko amasengesho yawe imana yumva kandi tubasaba cyane kugira ngo nk'uko ubivuga izadukoreshe kugira ngo dushobore kugeza ijwi ryawe kure abumva ijwi rya amerika abakomoka mu bugesera bahungiye muri congo bakajya muri iyo nkambi ya kisese waba akomoka ku kibuye aho foruduwari disiratire yakomokaga nawe yaguye aho muri congo akaba yamenya umwana we chantal nyirahabineza ari ufite imyaka itandatu muri mirongo icyenda na karindwi ari mu nkambi ya kisese mu cyahoze ari kongo uwo nguwo yatugoboka tugafasha umubyeyi we marita nitegeka kongera kumubona niyo mwana wenyine asigaranye kuri iyi si marita nitegeka rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndagukomeje kandi ndagusaba gutegereza wizeye yego namwe imana ibamugisha murakoze cyane imana ijya ibongerera ubushishozi imana nawe mu ijuru izabihera umugisha urakoze cyane
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine muri komini nyakizu umwana w'umuhungu yavuye iwabo ahunze agana ku gikongoro lambert nsengumuremyi bitaga toto ayo ni amakuru duhabwa n'umuvandimwe we mukiza jean claude utubwira ko nsengumuremyi yari kumwe na nyirari umukomoka ku gikongoro yaje gukomeza ajya muri zayire amakuru ya nyuma avuga ko yari mu nkambi ya ruberiji hafi ya uvira mukiza jean claude mushaka atuye mu karere ka muhanga umurenge wa shyogwe umudugudu wa musezero ikiganiro cyanyu ntucyumvise mbona cyiza cyane kuko cyabaye nk'icyari gikenewe ngeneye ku buhamya nagiye numva ubwo abantu bagiye babona bahura n'imiryango yabo nyuma y'igihe kirekire bari bamaze baraburanye nizera imbaraga nanjye zo kuba nashakisha umuntu wo mu muryango tudafite amakuru ye ni umuntu wo mu muryango mupfana iki ni mukuru wanjye wo kwa data wacu
yitwa nde yitwa sengumukiza ramberi bitaga toto mwatandukanye mute byagenze gute ryari yagiye mu gihe muri za mirongo icyenda na gatanu gutyo igihe mu cyahoze ari igikongoro hari hari impundu noneho we agenda agiye muri zayire agiye muri zayire kugeza na n'isaha ntagaragaruka ariko na hagati y'umuhunda n'umunani yigeze kuza abantu kugira ngo bari bakuruwa ruje noneho baje iwacu mu cyaro aho tuvuka atari hano muhanga wenda ntibuze kuba babwira baraza bageze ku gasantere bavuga amazina ye noneho bavuze amazina ya se ko ise yitwaga nehemiya forobisi ariko noneho abantu bazi ko yitwa nyiri yitwa na nyirimanzi ari byo abantu bazi noneho baje bavuze ngo uyu runaka wo kwa nehemiya forobisi abaturage baravuga santere baravuga bati umuntu witwa nehemiya forobisi ntawe tuzi kuko batari barizi batari bazi ko ari ibyo bari bazi ko we yitwa nyirimanzi kuba nyirimanzi n'ibyo bamuhimba byo ntabwo byanditse noneho abo bantu basubirayo ibyo ari byo byose ubwo baramubwiye bati umuryango wawe ntawe twabonye noneho kubera ko tuzi ko dutse ahagana hepfo amakuru atugeraho ba bantu bamaze kugenda jean claude kugira ngo byumvikane neza aho yari atuye mbere aho mwari mutuye mbere ni hehe ni mu kahe gace hitwaga gute kugira ngo nawe naramuka abyumvise azavuga ati koko aho ngaho niho iwacu mwari mutuye he hari hitwaga muri serivisi ya remera segiteri cyuna komine nyakizu segiteri ya butare niho mwahunze muturuka mugana ku gikongoro niho twahunze duturuka none se icyo gihe toto ni ko bamwitaga ramberi nsengumukiza yari afite imyaka ingahe
yavutse muri mirongo inani na kabiri urumva rero ko muri mirongo cyenda na gatanu yari afite imyaka cumi n'itatu gusa yahunze wenyine nta wundi muntu bajyanye yahunze ari kumwe na ba nyirarume ariko nyirarume we na nyirarume kubera ko we yavutse mu nce zo ku gikongoro nawe ntabwo baragaruka nyirarume yitwaga ndeye amazina ye urayazi amazina ye ntabwo ndazi gusa hari undi mukuru wanjye nawe wari warahunze we araza atubwira ko baho bari kumwe bati mu nkambi yo mu rubirizi ibuye niho batandukaniye ngo niho muheruka aramutse akiriho muri kano kanya jean claude n'aho makuru wamubwira mbese papa we uyu afurobise neme y'abahizi wari uzwi ku izina rya nyirimanzi aracyariho cyangwa nawe yitabye imana yitabye imana hari bene wabo bari aho ngaho bahari wamubwira amubwiha amakuru yo mu rwanda umubwire n'impamvu umushaka ufite umunota umwe ngaho umubwire jean claude urumva wenda kubera ko ngewe nari muto kuri bashobora no kutanyibuka kutamenya amazina neza ngewe ndi mwene ndaruko rudovi ndaruko ruwiyita ni ukuvuga ngo papa we na papa wanjye ari we ngaruko baravuka noneho biyamurumuna be bose na nyina na nyina wa ramberi barahari kuko yari mukuru wabo abenshi ni bato kuri we wenda bamwe ntanabazi ariko nk'abamukurikira ashobora kuba bazi barahari sinzi niba navuga amazina yabo yego yavuge wihuta uracyasigaranye amasegonda mirongo itatu kugira ngo igenda guhaye ikibe kirangiye umukurikira yitwa nshimiryari fideli hakozwe yeze eugene kabarisa safari ngira ngo abandi abandi bavutse nyuma y'igihe atari mu muryango ushobora kutabamenya nayo nguhaye umwanya no kugira ngo umubwire impamvu urimo umushaka usigaranye amasegonda icumi gusa mubwire n'icyo umushakira kikuri ku mutima nyuma y'iyi myaka yose mutandukanye
icyanezeza kikananezeza n'umuryango ni uko yagaruka mu muryango tukamubona akabona n'umuryango yego
cyangwa se yakumva atabihisemo ko wenda yanaza kubonana n'umuryango we akabona ukanamenya n'aho ari akamenya n'amakuru ariko icyanezeza ni uko aragaruka akaba mu muryango ndizera yuko rambere nsengumukiza bahimbaga toto yakumvise niwaba umumenya yazatubwira kugira ngo tubahuze nawe mukiza jean claude ukaba uri mu karere ka muhanga mu rwanda ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wafashe ukaza mu kiganiro agasaro kaburaga ugira amahoro y'imana ndashimiye namwe ari mwebwe mwatekereje ikiganiro cyangwa se munakitugezaho niba hari n'undi wagitekereje mukamukitugezaho mwese nimubaho nanjye ndabashimiye urakoze cyane murakoze namwe
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona turi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe muri komine gashora umubyeyi yibarutse umwana ahita yitaba imana musaza w'umwana wasigaye ari imfubyi usabye imana noheli aravuga ko urwo ruhinja rwajyanywe mu kigo cy'imfubyi ririma usabye imana avuga ko mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine bahungishirijwe mu butaliyani umwe muri bo ni anyeshi wihoreye musaza we aramushaka ari mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka ngoma umurenge wa jarama ikinzanye muri iki kiganiro maze iminsi numva ko uburyo muhuza abantu bagiye baburana n'ababo twe dufite umwana wa mushiki wacu bitaga mukamana Josephine ariko umwana yitwaga uwimesi mama we yaramubyaye ahita amaze gupfa bamujyana mu kigo cy'abazungu cyari ahantu bitaga irima hari komini gashora noneho intambara yateye uwo mwana amaze imyaka itatu ari muri icyo kigo ariko twaramurangiye abazungu bahita bajyana kuri radiyo rero higeze gucaho ikiganiro mu rwanda bavuga ko abo bana bari muri icyo kigo bari mu butaliyani babajyanye ni uko twabibaza twumvise rero aka gasaro kaburaga tukaba tuzaga ko mwadufasha gushakisha uwo mwana none umwana ajya iririma yagiye mu kigo cy'imfubyi cy'iririma abatanze icyo kiganiro kuri radiyo rwanda bavuze igihe abo bana baviriye mu rwanda bigeze bavuga uwabaherekeje bari kumwe n'andi hari amakuru wibuka icyo gihe nibuka icyo gihe muri icyo kiganiro ni uko bavugaga ko ari abana makumyabiri n'umunani barerewe muri icyo kigo bakaba barajyanywe n'umuzungu wabareraga ariko ntabwo ndamenya ngo ninde ariko bavuga ko bavuye muri icyo kigo bajya mu butaliyani
wowe utuye hafi ya ririma cyangwa utuye kure yaho
ntabwo ntuye hafi ya ririma ariko yo ntabwo byangora cyane najyayo bibaye ngombwa abo bana bavuye ririma bavuye mu rwanda ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa kane muri mirongo cyenda na kane burira indege i kanombe yego bahageze ari abana nk'uko bivuga bagera kuri makumyabiri n'umunani baherekejwe n'umupadiri witwa rwabutera marcel ndahamya ko ariwe ari padiri mukuru icyo gihe iririma akaba ariwe rero wabaherekeje akabageza mu butaliyani padiri marcel rwabutera aracyariho tuzamubaza amakuru y'uyu mwana anyinshi wihoreye hanyuma tumufashe guhuza nawe nawe amenye ko afite abavandimwe mu rwanda hari abandi bavandimwe afite mu rwanda yego hari hari bakuru banjye babiri kibange batatu yewe ntabwo tuzi irengero ry'iyo kuko nawe yagiye mu ntambwe ntiyigeze yongera kugaruka ariko mama we yari yapfuye
abo bose uko muri mu muryango we murifuza kumubona kuza kumushakisha ni igitekerezo mwaganiriyeho muravuga muti reka tuzajye ku ijwi rya amerika mu gasaro kaburaga turebe ko twamubona cyangwa se ni igitekerezo wagize ku bwawe noheli twabigayeho umuryango ndetse tugerageza kujya ku cyicaro gikuru uje i kigali twumva ntibadufashije neza tugize amahirwe twumva agasaro kaburaga ku ijwi rya amerika kugenda mufasha abantu kubahuza n'ababo twumva ni byiza twabiganiriyeho nk'umuryango tumubonye ni ukuri byaba ari byiza nawe akabita abavandimwe bakiriho mu rwanda yego none nzi ko ubu ngubu avuga igitaliyani n'izindi ndimi z'abazungu ikinyarwanda ntabwo azacyumva ariko nk'uko nkunda kubivuga ururimi rw'urukundo burya nti ni rwo rwonyine rusobanura amagambo none niba uyu mushiki wawe akumva anyeshi wihoreye tuzanamusobanurira nitumubona tuzabimubwira kugira ngo nawe azabigumane ati banshakishaga bankunze mu magambo make mubwira icyo ushaka kumubwira n'igituma umushakisha
mu ijoro turamutse tumubonye byibura tukamenya ko anariho nawe akamenya ko abavandimwe byadushimisha cyane rwose buriya kubaho uzi ko adafite abavandimwe kandi bariho nawe byamuneza natwe byarushaho kudushimisha cyane rwose imana yahabwa icyubahiro kuko twaba amaso yacu natwe tukamenya koko ko ahari tukamwaka twumva uko tuvuga ndahamya yuko hari abanyarwanda benshi bumva ijwi ry'amerika muri kano kanya cyane cyane abazi nkanjye neza uko abo bana biririma bavuye mu rwanda bagana mu butaliyani uwaba azi nubwo bwose natwe tuhazi ariko uwagera bwangu kuri padiri marcel rwabutera akaba yamubaza amakuru nawe akaduhamagara akayaduha kugira ngo tubahuze n'icyo tubereyeho hano kugira ngo tubareme imitima mwese ndagushimiye rero noheli usabye imana kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga we nta nubwo wategereje cyane nk'abandi bamara amezi menshi ngaho rero ugira amahoro y'imana icyumweru cyiza murakoze cyane namwe imana ibahe umugisha
agasaro kaburaga karabonetse
gusoza iki kiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi mbisabwe na benshi mu bumva ijwi ry'amerika mbashyiriyeho inkuru twakoze igihe umubirigikazi ukomoka mu rwanda yari ageze i kigali nyuma y'imyaka mirongo itandatu n'umwe ahavuye aje guhura n'umuryango we yari amaze imyaka mirongo itanu ashakisha Helene Veline Schmidt wabyawe n'umuyobozi wa teritwari umubirigi Antoine Schmidt mu gihe cya gikoronize aracyari mu Rwanda nyuma y'imyaka mirongo itandatu n'umwe yavanywe mu rwanda yambuwe umubyeyi we umubirigikazi Helene Veline Schmidt ageze i Kigali aje guhura n'umuryango we yari amaze imyaka mirongo itanu ashakisha madamu Schmidt watangiye gushaka inkomoko ye afite imyaka makumyabiri ahuye n'umuryango we ibyishimo biramusaba
birakomeye kumva ko ibyo nari maze igihe kirekire ndota bibaye ndibaza niba ari byo cyangwa se nongeye kurota ndishimye cyane
ikiganiro agasaro kaburaga cy'ijwi ry'amerika cyakuranye bya hafi n'ishyirahamwe metisi du monde mu gushakira madamu shimita umuryango yamuhuje na murumuna we mariana faustin karangwa wavuye muri tanzania aje kumwakira avuye mu ndege amanutse hariya mu kibanza cy'indege twaramukanyije amarira ndarira kubera ibyishimo numva n'amaraso yanjye umubiri wose arimo nko kugenda kugera gutya gusa kugenda kubera ko nishimye ubwo eveline yarangishaga umuryango we gakwerere manzi claude yaramwumvise asanga azi ababyeyi be ndetse na murumuna we mariana yihutiye kubimenyesha guhuza eveline n'umuryango we abibonamo igikorwa cy'indashyikirwa ndashimira cyane ijwi rya amerika kuko igikorwa yakoze ni igikorwa navuga cy'indashyikirwa kugira ngo ihuze abantu bamaze imyaka irenga mirongo ingahe irenga nka mirongo itanu bataziranye ariko ikabahuza nkabashimira cyane cyane ijwi rya amerika mbese nta kuntu nabona nayishimira iragahoraho tu ihuza imiryango yakirwa bwa mbere mu kiganiro agasaro kaburaga madamu schmidt yavuze ko yiyumvamo ko agifite umuryango mu rwanda yawubonye arishima arashima Je suis très reconnaissante euh, pour le Voice of America, puisque c'est grâce à eux que euh, j'ai pu retrouver ma sœur. Et donc, euh, j'avais presque perdu.
ndashimira cyane ijwi rya amerika kubera ko ariyo yamfashije kubona murumuna wanjye nari narataye icyizere cyo kuzabona umuryango wanjye ariko ubu ndi hano kugira ngo njye kumva ya mama kandi mpuye n'abandi bagize umuryango ku muntu nkanjye wari nyakamwe ndi nyamwigendaho i burayi ariko nkaba nari nzi ko inkomoko yanjye iri muri afurika ko mama ari umunyarwandakazi nari narabuze aho nerekeza
Donc, euh, je me sentais complètement perdue. Et bon, les, je suis déjà venue avant.
nigeze kuza mu rwanda mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu nje gushaka mama ariko ubu ngarutse nje guhura n'umuryango wanjye ndanezerewe cyane
Euh, ma famille, et je suis très très très émue et contente.
Hélène Veline Schmidt ni umwe mu bana bavutse mu gihe cya gikoronize babyarwaga n'abazungu ariko bakabambura ba nyina bakabajyana i burayi bagashyirwa mu bigo by'imfubyi ntibamenye bene wabo abametisi bo mu rwanda bari bakereye kumwakira nk'abametisi ndavuga mu izina ry'abametisi twishimye cyane eh, guhera igihe twumvishe iyo nkuru ko yabonye umuryango twarishimye cyane duhimana icyubahiro niyo mpamvu wabonye uyu munsi yaje nanone turongera turishima turabyina turamuhobera turaseka ni rwa rukundo ni urukundo abametisi dukundana verine we yabonye umuryango ariko hari n'abandi ni ikibazo kiri ku bantu benshi kiri ku bametisi benshi
madame Hélène veline schmidt niwe mumetisi ubaye imfura y'ikiganiro agasaro kaburaga mu bavuye mu rwanda mu gihe cya gikoronize Thank you, thank you, thank you, Voice of America.
Tega amatwi ijwi rya Amerika rigususurutse mu ndirimbo mu makuru mu biganiro agasaro iyi nkuru ya Hélène veline schmidt eh, muri videwo iri ku rubuga rwacu rwa facebook na youtube eh, radiyo yacu voa ntibacike muzayisangize n'abandi ikindi uko yahuye nabe namwe mushobora kuzahuzwa n'abanyu igihe bimara si cyo kibazo ukwizera ijwi ry'amerika ko bishoboka nicyo cyangombwa abashima ibyo dukora mu izina rya bagenzi banjye ndabashimiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana ijwi rya Amerika rihuza abantu diaspora bavugana ku ijwi rya Amerika agasaro kaburaga karabonetse Voice of America agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse Voice of America agasaro kaburaga karabonetse mu muryango agasaro kaburaga karabonetse Voice of America agasaro kaburaga karabonetse mu muryango aho uri hose tega amatwi ijwi rya amerika rigususurutse mu ndirimbo mu makuru mu biganiro agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse mu muryango Hey, yeah, na, na, na. We have been waiting for you agasaro Your family they are very happy to see again your family, they are very happy to hear your voice on the radio. Voice of America, ijwi rya America, rihuza abantu, diaspora, bavugana ku ijwi rya America, agasaro